hafi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ibikenekerezo rya cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti mutanguye ino ndwi nshasha muri kumwe natwe muri ya cumi n'umunani ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane ninahazwe hari igihe ushobora gusanga nk'uruzi rwuzuye icyo gihe nk'umubyeyi yafize imbanyi arashobora kugira ingorane nimba ikamuhitana kuko atashize kwa muganga bw'inyaruzi uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri komini musigati intara ya bubanza avuga ko ikibazo c'amabarabara mabi atorohereza iyo bashaka kuwitura muganga bikora ku ruzi canke ku bundi buryo ino nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko kuri uno wa mbere mu gihugu cy'u rwanda hatanguye indwi yo gutunganiriza atakanenge abitura amakoperative atandukanye mu gisagara ca kigali ino ndwi yatangurijwe mu karere ka nyarugenge abanyagihugu bitura amakoperative atandukanye bayaze n'ijwi rya amerika mu birori vyo gutanguza ino ndwi yahariye amakoperative bavuze ko amakoperative bayarimwo ariko uravye usanga inyungu nyinshi ari iz'abanyene amakoperative ino nkuru dukesha umunyamakuru wacu i Kigali Eric bagira ubusa tuza kwigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma akanama ka onu kajeje umutekano katumye ko inama rukokoma kuri uno wa kabiri ku bibazo ca koreya ya ruguru yongeye gutera misile kuri uno w'imana leta z'ubumwe za amerika ubuyapani na koreya y'epfo nivyo vyasavye iyo nama kubwo ibiro vya perezida hano muri amerika white house misile yaraye itewe na koreya ya ruguru yari ikwiye gutuma amakungu afatira vyihuta ibihano kandi bikomeye koreya ya ruguru ambasaderi niki ale aserukira amerika muri onu ku ruhande rwiwe nawe yatangaje ko iki ari igihe c'uko amakungu yiyunga hagatanga ubutumwa bumwe bw'uko iyo nyifato ya koreya ya ruguru atawo yihanganira ibihugu nk'ubuyapani na koreya y'epfo navyone vyateye ivyatsi ico gikorwa ca koreya ya ruguru perezida vladimir putin w'uburusiya ahari beijing mu bushinwa mu nama mu majambo make yagize ati nduguruye twamugina inyifato ya koreya ya ruguru iteye amakenga n'impungenge ndugaye twamugina ibikorwa vyo kurondera mukuru mushasha w'ibiro vya FBI bijeje gutohoza ivyaha muri leta z'umwe za Amerika birabandanya akazosubirira wahora birongoye James Comey yakuye muri ayo mabanga mu ndwi heze na perezida Donald Trump leta ya Amerika itangaza ko imaze kwiga amadosiye y'abantu umunani muri ico kibanza kandi Trump yatangaje ko uzosubirira Comey ashobora kumenyekana imbere y'uko agira urugendo rwa mbere mu mahanga nk'umukuru w'igihugu kwa gatanu w'indwi ijwi rya amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano umuntu azwi ku izina rya basa bose yaratowe ikiziga mu gatondo k'ejo kw'imana hafi ikiraro co ku ruzi mpongora kigabura mutumba wa masari na mpishi ya komune musigati ntara ya bubanza abajeje intwaro muri iyo komune bavuga ko uyo muntu yishwe atemaguwe igihe c'isaha nka zitatu z'ijoro ariko arataha avuye ku isoko yo mu ruce muri komune rugazi aho asanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose umuhanuzi wa musitanteri wa komune musigati ajejwe ibibazo vy'imibano iterambere hakizimana silas abwiye ijwi rya amerika ko amatohoza kugira ngo bamenye imvo y'urupfu rw'uwo muntu aza yatanguye tukiri ngaho mu micungararo y'ako gace ka mpongora twababwira ko ubukene bw'ibarabara rishika ku ivuriro rito y'i Masare riri muri komini Musigati intara ya Bubanza buteye ingorane nyinshi haba ku banyagihugu baryivuriza ko co kimwe no ku bakozi baryo nko ku ruhande rw'abakozi bahura n'ingorane zo gushikira imiti n'ibindi bikoresho bitoroshe ku ruhande rw'abanyagihugu nabo kwitura muganga biragoye akenshi bakikora ku nzuzi canke bakikora kuri ruse haba niha ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse
zimwe mu ngorane abanyagihugu bo muri zone masare ya komine musigati bahura nazo mu kwivuza n'urugendo rurerure bagenda n'amaguru kugira bashike ku ivuriro ritoyi ry'i masare aha bavuga ko iyo haba hari ibarabara bokwiyunguruje n'ipikipiki canke n'imodokari ubwo bukene bw'ibarabara rishika kuri iryo vuriro bubatuma bamwe bagenda ibirometero bishika cumi aba banyagihugu bavuga ko bagira ingorane cane igihe habonetse indembe kuko baca bikora ku nderuzo iyo nayo bakabona ko itari ikwiye kuba igikora muri kino gihe bafatiye ko uturere twinshi two mu gihugu twashikiriwe n'iterambere mu buryo bwo kwiyunguruza aba ni bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika ino twumva ko tubangamiye cyane kubona abanyagihugu bakibanira guterura umuntu mu nderuzo hari igihe ushobora gusanga nk'uruzi rwuzuye icyo gihe mu- nk'umuvyeyi yafize imbanyi ashobora kugira ingorane nimba ikamuhitana kuko atishyize kwa muganga bw'inyaruzi ko tugizwe amahirwe mukaba murishikiriye mwotuvugira imbere aho rero ambulanse iyo habaye nko mu ijoro haba ingorane zihambaye bica bisaba yuko umurwayi agira ingorane zimwe zikomeye kuko no mu ijoro nta n'imoto yohaza nta n'umuduga kuko ibarabara ari ribi ati twebwe turiko turibaza ubwo ntabwo leta yoba yaratwibagiye ko tubona mu tundi turere ahantu bahakora neza amabarabara akahaboneka ariko ino ntagiye ibarabara na rimwe rihaboneka je niyumvira ko leta yatwibagiye ahubwo iragerageza nyabuniga ari w'agatima mpemberi twibuke dushyire ku rugero nk'ubwo ishyira kw'abandi umugwayi adashoboye kuvugwa ku ivuriro ritoyi ry'i masare bisabwa ko aterurwa ku nderuzo nk'ibirometero hafi icumi kugira ngo ashikanwe aho rusehabaniha ishobora gushika mu gisagara co muri zone kayange bamwe mu banyagihugu bamaze guhura n'iyo ngorane bavuga ko bahatswe kuhasiga ubuzima uyu ni umwe muri bo na jewe narigeze kuba nagwaye gushikaho ngwari ngwari nshikana n'i bujumbura ni ukuvuga vyarahatswe yuko mpfa vyatswe kanzuna kuko urugendo rwari rurerure rw'uko barinda kunterura kunderuzo bijanye n'uko mbona amaraso je yari yakamye kandi n'abandi biraba gutyo hariho abaheruka kuja kwa muganga bagwaye bo mu rugo rumwe hama rero abo onya harabaye ingorane cane ni ukuvuga bava aha ku musozi wa ndava hejuru yo mu masare bagwariye rimwe cane hama rero vyarabagoye cane kugira ngo babasehe ari indwi baza barajana umwe umwe bag- bongera bagaruka bajana umwe umwe bongera bagaruka ni ukuvuga bahereye nk'isaha cumi n'imwe babasehe kugera saa tatu y'ijoro numva rero aho iyo hari kugira ibarabara ambulanse yari guca ihashika igaca ibajanira rimwe ingorane rero zikabaye ku ruhande rw'abakozi bo ku ivuriro ritoyi ry'i masare nabone ntiboroherwa gukora akazi kabo aha ni mu gihe bavuga ko bahura n'ingorane zo gushikira imiti iyo nayo ikabikwa mu karere k'ubuvuzi ka bubanza aho iryo vuriro ritwagwa amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya avuga ko imiti igererwa ku ikinga canke ku ipikipiki kugira ngo ishobore gushika ariko naho ku bw'ubukene bw'ibarabara n'ipikipiki birashika bakayibura bikaba ngombwa ko ibashikira ije yikorewe ku mutwe ingaruka ni ku bagwayi uyu mukenyezi dusanze hano ku ivuriro avuga ko bishika bagasubira inyuma batavuwe ku bw'iyo mvo yo kunguruza imiti barashobora ngaha bakaza kutuvura bakarindira nk'imiti kugira ngo idushikire hari igihe bakati batuvuye imiti igahebura ukabura ukuntu inyaruka gushika bakaturindiriza ati nimurindire ati imiti iraza gushika tigeze no mu nzira hari igihe tubona bwije tukaca tubwanya tugaheba tukavamo tukagenda titurindire ya miti tukongera tukagaruka bukeye kuko hari igishika ku mugoroba tutakiyirindira abantu bwamaze kwira turavyo dushobora kuja kure nk'imvura nk'iyiguye hoho kugira ngo ishikino ruca ruburundi rwego nubwo biri uko abanyagihugu bavuga ko ku ruhande rwabo bakora ibishoboka kugira ngo banagure ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine musigati rishobore gushika ku ivuriro ritoyi ry'i masare aha bagasaba intererano ya leta nako kabarabara kari ngaha katuze twebwe abanyagihugu ku bapadiri bakera bagisika ngaha mu burundi urabona turakora turarondera iterambere mugabo tukaribura kuko nta na hamwe haba iterambere hatari barabara twaba dukeneye cyane yuko mwoshobora kudusikira imbere mukaraba ati hajya mu masari murahabona ukuntu hari ariko ibitaro mwarabibahaye ati mugabo babuze ibarabara ati nizo ngorane bafise ti kuko nta terambere na rimwe rishobora kuhaba atabarabara dufise musitanteri wa komine musigati jean bosco nduwimana avuga ko iryo barabara rigoye gukorwa ku buryo bwa komine kuko risaba uburyo bwinshi ico yemera ni ugusanura ikiraro cyo ku ruzi impanda haheze imyaka itatu carabomotse kugira ngo rusehaba niha ishobore kuzoronka ahica no gushika ku ivuriro ritoyi ry'imasare nubwo bizosaba ko ifata urugendo rurerure ico kiraro rero nico twashize imbere kandi hariho n'abanyecubahiro benshi batubwiye yuko tumaze gutangura bazodushigikira bakadutera inguvu turizera rero neza yuko mu misi ya vuba ico kiraro tucubaka hama uruja n'uruza baba abagwaye kw'iryo vuriro bashowe umuduga ushobore gushika kubatora kugira ngo banyaruke ku bitaro bifise ububasha kurusha iyo centre de santé ngaho urumva rero ni umugambi dufise twashize mu yindi migambi yihuta twibutse ko komine musigati yo mu ntara ya bubanza iri mu makomine afise ubutare bwinshi mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse uretse rero ico kibazo co kwivuza abanyagihugu bo muri ayo mazoni ya musigati na muyebe muri komine musigati intara ya bubanza baridoga ko bashikira ibidandazwa bimwe bimwe bibagoye ko ico kibazo c'ibarabara inkuru twabakoreye kuwa gatanu ijanye n'ico kibazo c'ibarabara ico kiriko kirica ku vyerekeye urudandazwa mushobora gusubira kwiyumviriza kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com unaho tuje hagati y'igihugu c'u Burundi abarimyi bo mu ntara ya Gitega bavuga ko ibitegwa mbumbarugo biriko biragenda kagirire bigatuma ibiciro vy'ivyo bifungurwa bizimba uko bukeye uko bwije mu buyobozi bujeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega baremeza ko ivyo bitegwa biriko birahebwa ariko imvungo nuko abarimyi bijuka ibindi bitegwa bishasha nk'umuceri ivyinshi n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana intara ya gitega hagati mu gihugu c'u Burundi iri mu ntara kama ya kirimiro ni intara ifise kahise gakomeye mu kurima ibitegwa mbumbarugo ibijumbu imyumbati n'amateke muri kino gihe ugiye mu isoko rikuru ryo mu gisagara ca gitega ivyo bitegwa nivyo bizimvye gusumba ibindi bifungurwa abaguzi twahuriye muri iryo soko bo bavuga ko bagiye kubura ayo bacira n'ayo bamira aba ni bamwe mu bakenyezi twahuriye mu soko nkuru ya gitega tubaho nyene imana niyitwitungira tuza turarya nabi nabi none ko ibiharage twateye vyumye ibigori twateye hamwe hamwe bita byahetse byagumye uko nyene kubera izuba ubu tuca turya amasombe utwo dusombe ubu ibijumbu bine bigugwa inoti y'igihumbi uvise umuryango n'imiburiburi wogura ibijumbu by'ibihumbi bitanu nawe nyene koba ukudeberetse emwe ubu uye nta kintu na kimwe kihari barya kuko n'isombe n'umwanya bavuga n'isombe zatsimbye kubera isombe zarazigugwa amajana abiri buzigetse ku majana atanu aha inzara irimo kutwica ngaho igitega aha ni umwana turyamikisha inkoni nukuri ubu ubonye nawe wagira amajana atanu nta kijumuro nka gihagije umwana ubufu ubu bugeze ku cabiri ibiharage ni catanu aha nta n'ikintu na kimwe dufise tucikorako umwumbati ikiro n'amajana atandatu ibirayi ikiro n'atandatu n'itanu ubu nta n'ikintu na kimwe dufise twirukirako aha inzara irimo kutwica nukuri dushikirira urwego rwo hejuru ahubwo batugarukire biva hehe ko no mu misozi imirima itagikunda barima bakarimarima ngutwo tujumu tuva mu yandi mu yindi mihingo bagaca batera baza baraza ico gituma bizimvye Deni ntibigira jeje kugwiza imbuto z'ibitegwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ko ibitegwa mu mbarugo vyagabanutse ku rugero runini Deni ntibigira aratanga zimwe mu mvo zatumye bigabanuka e, icatumye ivyo bitegwa bigenda harabaye igihe bijukira ibitegwa bishasha nka bijya bintu vy'ama hybride navyo ibintu vy'ama hybride murazi yuko ahandi utabibika kw'imbuto bica bituma rero badashobora kwibikira imbuto z'ibindi bitegwa bahora barima kubera hybride uyiteye uca utegerezwa kuguma ugura izindi mbuto zivuye hanze iyindi mvo deni n'ibigira atanga nuko imyonga yose bayiteyemo igitegwa c'umuceri kije vuba harageze igihe usanga umwonga wose bawuteramwo umuceri ugasanga n'ahantu hatagazuye bariko barahatera umuceri ubu rero turiko turakosora tubabwira tuti ntimworima igitegwa kimwe gusa hajya handi mubonye huma pfuma muhatera nk'ibijumbu kuva na kera narindi n'ico gitegwa mbumbarugo nyamukuru mu bantu bato bato kuruta n'uwo muceri naho biri gutyo denini bigira amenyesha ko ikigo ca leta kijejwe ubushakashatsi mu rimyi izabu catanguye umugambi wo kugarukira ibiterwa mbumbarugo ikigo c'ubushakashatsi bita izavu giherutse gushiraho umugambi wo kugarukira ibiterwa kama arivyo nk'amateke nk'ibijumbu n'ibindi biterwa kama vyari vyarahebwe kugira babigwize mu ntumbero yo gusubira kubiha abenegihugu bisubire kugwira uwo mugambi rero uza waratanguye bari kuri faze y'ico bita prebaze bahasigaye yuko bija kuri faze y'amabaze faze y'amabaze rero baca baziha amakoperative n'ayandi mashirahamwe hanyuma ayo mashirahamwe nayo agacaye abiha abenegihugu rero umugambi wo kubigarukira waratanguye denini bigira asaba abarimyi kwitegurira neza impeshi kandi biteho gusumba imbuto zera kare hamwe n'ibiterwa mbumbarugo igitega fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika dutandukire ayavugwa mu makambi impunzi z'abarundi ziba hanze y'inkambi yo mu rusenda mu muhana w'ahitwa kenya ni mu ntara ya kivu y'amajepfo zurugarijwe n'ibibazo birimwo ivyo kubura ubushobozi bwo kwivuza no kwishurira amashuri abana babo ivyinshi kw'ino nkuru n'umunyamakuru wacu vedaste ngabo akora ijwi ry'amerika mu rusenda imiryango igera kuri magana atatu y'impunzi z'abarundi zo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ugwenda mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe magana ugwenda mirongo ugwenda na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zituye mu birometero umunani n'inkambi yo mu rusenda mu muhana w'ikenya ho muri segiteri ya tanganyika zigaragaza yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo ibi zikaba zabigaragaje ubwo radiyo ijwi ry'amerika yageragaho zituye ikenya aho zitunzwe n'imirimo yo guhinga kuroba ndetse no gusarura ibigazi biba biri mu mashyamba y'abakongomani twashatse kumenya bimwe mu bibazo byugarije izi mpunzi maze twegera muzehe misago shadrake na mukecuru Habonimana Genereve impunzi z'abarundi zituye Kenya aho tubaye tubayeho nabi tubayeho uko nyene natso dufise twikorako kandi ivyo turya kugira ngo dufungure dufungura dutevye turya rimwe ku munsi ntitwikwizize none twasaba yuko mwogira bodufasa nk'akantu natwe ninyene tuveyo turye ku munsi turye kane ku munsi turye gatatu nivyo bintu twasaba tutakoreye abo babembe ntiturye haraho twirirwana umukanda muntu eh abana nabo tugiye tugize tugire ngo tubagiye gusoma bakabaka nk'ayo mahera haraha ntanga ibihumbi bitanu ku munsi ari byo nkoreye ku minsi itatu canke ku musamvu eh nkabona yo kurihira uyo mwana ivyo bintu bari bakwiye kudufasiriza abo bana natwe tubona abana bacu nyene natwe botera imbere nta bintu birengeye dufise dukora ngaha turarima tugakorera abakongomani bamwe bakaduha imyumbati ahandi tukabakorera ku mafaranga hanyuma tukabona kuza gusuma twari twasabye hr kugira ngo yuko iyo tugirira imigambi kugira ngo tuvugwe ku buntu ariko hr yari yabyemeye hanyuma tumaze kuvugwa twavuwe nk'iyinga rimwe gusa hanyuma ku mahopitari baca baranga ngo ntibisoboka ngo mbaga mutanga amafaranga n'ubu tuvugwa ku mafaranga mbaga turondera amafaranga abariho tuvugwa Emmanuel Ntakirutimana umunyamabanga wa komite y'impunzi zibanze inkambi yo mu Rusenda yabwiye ijwi rya Amerika ko intandaro y'ubuzima bubi babayemo ari uko batewe umugongo na HCR ndetse namwe mu bashirahamwe afasha abakongomani batuye Kenya turi mu nzi zirindwi na kabiri isenda na gatatu ni mu nzi z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ahubwo ubuzima bwacu tubona buhanzwe n'ingorane nyinshi kubera twebwe dukumiwe n'amashyirahamwe yose y'agateka kazina muntu na ACR eh, ku buryo byose byoba biziye bitegerezwa impunzi twe badukumira bakatwita twe turi ba kera tumaze imyaka minsi ntitwufaswa nk'abandi mu buryo naho hoba haziye ibindi bifasha nk'abakongomani na bene bakadukumira bakasaba batwita ko turi mu nzi e, hariho ishyirahamwe rya adra ryigeze kuza guhana amazu zubakira abakongomani twebwe byaranse kandi bazi ko tubana n'abakongomani kandi ko tubanye imyaka myinshi si ibibazo byonyine byo kubura ubushobozi bwo kwifuza no kwishurira abana byugarije impunzi ahubwo zifite n'ikibazo cyo kubura amazi zikaba zijya zikora urugendo rw'iminota mirongo itanu kugira ngo zigere ku mugezi urisanza no ku kiyaga cya tanganyika nk'uko bisobanurwa na hakizimana jimmy ikidumu n'amafaranga amajana atatu uriha ugana kuvomera amazi umudarisite nturonka ayo mazi wara imvura iguye nta baronka n'agahenge gatoya lakini kumanga cyane cyane amazi aragoye nonese ngamwe nk'abarundi baba kugira mubone ubwo bushobozi bwo kujya kugura amazi bigenda gute akumanza utora isuku ugende kurima uruhonderanira imisoro nk'ayo mafaranga iyo uriho umudarisita agenda kuvomera amazi wari utagize uko we wenyine wigore utore n'uz'amaguru ugende kuvoma amazi ku mutwe ibikoko biriyo ingona kandi ubu zama zari abantu kira munsi kira munsi ntizibuze karibu abantu cumi n'abandi bamaze kuribwa n'ingona tumenyeshe yuko n'impunzi z'abarundi zituye i buvira iremera swima kabondozi n'akaboke zihura n'ibibazo byo kwishurira abana amashuri ndetse n'ibyo kwivuza bedasengabo ku bw'ijwi rya amerika i kenya ho muri teritwari y'ifizi urakoze vedaste ngabo mu ikambi y'impunzi naho inakivare muri uganda urwaruka rw'abarundi bahahungiye barijukiye gutsimbataza umuco n'akaranga by'uburundi ahanini bakabicisha mu ngoma n'imbyino biranabafasha rero kugira ngo bashobore gukeburana mu ngeso mbi zari zatanguye kwibonekeza muri iyo kambi mu migwi yabo urwo rwaruka rukaba rumaze kuronka urwaruka rw'impunzi nkaba ariko rw'impunzi rushobora kwerekana ibyo baje bavanye mu burundi ibyinshi kuri ino nkuru na leonce niyo ngabo tumaze gushyika hano twiyumvira ikintu cyosubira kwegeraniriza abana b'igihugu hamwe kugira ngo ntiduhave duke duswiragira ntidute n'umuco n'akaranga by'abasokuru byaranga igihugu cyacu uwo ni umwe mu rwaruka rurongoye abandi mu mugwi w'urwaruka rw'abarundi bari mu kambi y'inakivare muri uganda bagiye hamwe kugira ngo babandanye kubiba akaranga k'uburundi mu rundi rwaruka bari mu mugwi bise sunlight club bahisemo kubicisha zigaherekezwa n'intambo z'abigeme umwe mu biyumviriye uwo mugambi ni umufasoni avuga ko barabye ibyo urwaruka rwari ko rwadukana byari biteye isoni bahitamo kubagarukira kugira ngo twiyumvire kugira iyi migwi habaye kwiyumvira turabye urwaruka rwacu ngena rwahunga rugahunga mu buryo butoroshe hama kubera ibyo rwaba rwabonye cyangwa rwaciyemwo rushyitse ngaho ugasanga abahungu bagiye nko mu byo kunywa ubuvera kuko amashuri baba bahagaritse n'abakobwa mbese kuko babuze utuvuta cyangwa utunaturiya ugasanga batanguye kwiga izindi ngeso hacavuka icyumviro cyiza cyo kwiyumvira yuko twubashyira hamwe kugira ngo tubanze tubibagize gatoyi biciye mu muco ibyo byiyumviro byabo barimwo kugira ngo bazogure kazoza kuko inyuma y'ubu buzima tuzosubira mu gihugu muga tuzosubira rero uko urwo rwaruka nabwo rukiri uruzima aho mugejeje ubu mubona hashimishije yego turashima cyane intambwe tugeze ko kuko ku bisanzwe tugira gatatu mu ndwi ni ukuvuga turategura ku wa kabiri turategura ku wa kane no ku wa mungu bisigura ngo iyo umwana atashe mu rugo nta bya bindi asubiramwo byo kwiyumvira kujya kunywa inzoga cyangwa iki aguma yiyumvira gusubira mu byo twize bishasha bigatuma ibyo bindi bimusamaza bigabanuka muri uyu mugwi rero barakiramo n'abanyarwanda abigeme nk'abahungu aba bigeme baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko baronse akaryo keza ko kumenya imico y'ahandi niyumvire kuzamo kubera ko mbona ari byiza kandi binshimisha ubona hari icyo birakungura kuva utanguye kuza muri iyi krebe kirahari harimo ubumenyi n'ibindi byinshi nyine byakugezaho kumenya nyine gutamba kurwanya gutamba imbyino zishe z'ikirundi umunyarwandakazi uyu muri umugisha w'ingoma w'uburundi urawukunda ndawukunda cyane iki cyatumye wiyumvira kuwuzamo njyewe cyatumye niyumvira kuzamo hano ni uko ari umuco w'abarundi kugira ngo mbashe kumenya imico myinshi kandi ikindi cya kabiri biranyokipa cyane bigatuma najya mu zindi ngeso mbi Mm. kandi hari byinshi maze gukuramo baramfasha cyane harimo rero n'abakongomani nk'uyu mukongomani arashima kuba yarashoboye guhabwa akanya ko kuronka ubumenyi ageze ku mu kuvuza ingoma Mimi ni mkongomani hakika, hii kazi ambayo jewe ndi umukongomani mu ntango sinari nzi ko ibi bibaho natanguye kubona mbatamba mu minsi mikuru nanjye ndaryoherwa nca ndabasaba ko bonyemerera nkajyamo kubera rero uko ndabikunda bamaze kunyemerera sinatebye kubimenya ubu ndabikunda cyane ni ukuri ndanezerwa kuri ubu bumenyi naronse biciye ku barundi jewe naciye muri byinshi muri kongo kubera ibi rero birantuma ndabyibagira ibyo byose naciye n'iwacu muri kongo kupitia Warundi. Faida kweli kitu kama hiki, kwa sababu ni mambo mengi nilipitia hapo Kongo.
uyu mufasoni ari mu batanguje uyu mugambi ati mu kambi bose dufise icyo dusangiye ngahanye twese turi impunzi turafite ikintu kimwe duhurira ko bita ubuhungu u- turi impunzi twese ni ukuvuga yuko iyo umuntu akunze uwo muco turamwigisha kugira ngo nawe yumve ko turi kuko no mu- no mu kibano turabana kugira yumve nyine ko nawe turi kumwe urwaruka rero rurakenguruka ababitangiye mu gutanguza uwo mugambi ku bwabo ngo barabihebeye kugeza ubu rero uwo mugwi ugizwe n'abigeme mirongo ibiri n'umunani n'abahungu mirongo itatu na batanu mu migambi bafise ni nk'uwo baza baratanguye mu kubaka inyubakwa izobafasha mu bikorwa byabo bya misi yose baranafise n'umugambi wo korora inkoko zizobashoboza kwikenura no guteza imbere ibikorwa byabo uyu munsi bakaba bariko barategura igiteramo bazokorera mu gisagara ca mbarara leonce niyo ngabo inakivare muri uganda ijwi rya amerika
barakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno munsi kigende neza imbere yuko dusezerana kano karirimbo twarahuye kugira ngo tubifurize indwi nziza
ibyishimo twarahuye sinzi bagi ijambo yabwiye twarahuye yego mwami twarahuye nawe naramunye cyari igitondo cya kare nicaye biyanga ndapfukama n'amaso yanjye ananirwa kureba ubwiza bwawe nise weurinde mwami weurinde uwo mwanya ngira umutuzo mu mutima nireka tujyane yesu tujyane asubiza ati humura humura mwana wanjye isi itararemwa ndakuzi sinzibagirwa sinzibagirwa kuko jye naramubonye yesu twarahuye dore impamvu mpora n'ibyishimo twarahuye sinzibagirwa ijambo yabwiye twarahuye yego
nuko rero ngo twarahuye ni adrien ariko araririmba kano karirimbo tukizera ko kaza kubafasha gutangura indwi nziza mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze engineer justin ari kumwe na innocent kimenye muhinga bw'ivyuma bakoze ibinkora inka diane nahazwe tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye mugira umunsi mwiza usi n'ijuru shaka kumenya ubushake bwawe ndaje ngusanga nditabye mwami nshikame sinzibagirwa nona sinzibagirwa